iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya karindwi kugera tariki ya cumi na gatatu mu rwanda no muri za ambasade z'u rwanda mu mahanga haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uyu mwaka uzaba ari uwa makumyabiri na gatatu abanyarwanda bibuka iyo jenoside yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni insanganyamatsiko y'uyu mwaka ntitwibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo yayo dushyigikira ibyiza twagezeho mu cyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose hategurwa ibikorwa binyuranye bijyanye no kwibuka muri ibyo bikorwa harimo gukomeza gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside gucana urumuri ku rwego rw'igihugu ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali no mu turere twose n'izindi nzego inama ya minisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu yibukije ko ibikorwa byo kwibuka bigomba gukorwa ariko ntibihagarike ibintu byose habaho kandi gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu kubasura kubafasha no kubafata mu mugongo no gukusanya inkunga yo gufasha abatishoboye ese muri iyi myaka makumyabiri n'itatu ishize abacitse ku icumu babayeho bate nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none aho umutumirwa wacu ari nafutari aho ishakiye akaba ari umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu kanya nafutari turaza kumushakisha kuri telefoni kugira ngo tuganire ariko mbere y'uko tumubona reka tubareke mube mwumva iyi ndirimbo nta murengeza abona n'umwe hirya hicarwa n'uwabahishe uhendahenda ngo mwicwe vuba twarabakundaga turababura igihe cyari mu tuzacyusa bana b'u rwanda tuzahora iteka tubibuka mwarayizwe bimwe by'intware mwazize ubwoko mutahanze akarere ishyaka cyangwa isura hari n'abaziraga umutungo u rwanda rwa bigaritse twarabakundaga turababura ikibi cyane ubu tuzacyosa bana b'u rwanda tuzahora iteka tubibuka intango y'ishyano yabaye urupfu bene rwanda bapfa bahagaze gucura inkumbi biba nk'umurimo abasha radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mu kanya nari maze kubibabwira buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya karindwi kugera tariki ya cumi na gatatu mu rwanda no muri za ambasade z'u rwanda hirya no hino ku isi haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo ku- kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uyu mwaka uzaba ari uwa makumyabiri na gatatu abanyarwanda bibuka iyo jenoside yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni insanganyamatsiko y'umwaka ni twibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikira ibyiza twagezeho mu cyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose hategurwa ibikorwa binyuranye bijyanye no kwibuka muri ibyo bikorwa harimo gukomeza gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside gucana urumuri ku rwego rw'igihugu ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali no mu turere twose n'izindi nzego inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu yibukije ko ibikorwa byo kwibuka bigomba gukorwa ariko ntibihagarike ibintu byose habaho kandi gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu kubasura kubafasha no kubafata mu mugongo no gukusanya inkunga yo gufasha abatishoboye ese muri iyi myaka makumyabiri n'itatu ishize abacitse ku icumu babayeho bate nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none umutumirwa wacu ni nafutal ahishakiye umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bwana ahishakiye ikaze cyane mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
mwakoze cyane Ah, nk'uko nari maze kubivuga hashize imyaka makumyabiri n'itatu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri iki gihe mu magambo make cyane abacitse ku icumu babayeho bate
Eh, murakoze nibyo koko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda eh, yasize abayirokotse heru heru Eh, usibye ubuzima bw'abantu barenze miliyoni bishwe muri icyo gihe cya jenoside eh, ni ukuvuga nta n'icyabo cyasigaye amazu yarasenywe imitungo yabo irasahurwa eh, amatungo araribwa n'ibindi n'ibindi ku buryo rero eh, nyuma kugira ngo hasabye imbaraga nyinshi kugira ngo eh, ibibazo bari barimo bishobore gukemuka ibibazo by'amacumbi ibibazo by'ubuzima ibibazo by'uburezi n'ibindi ku buryo rero navuga yuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize imbaraga nyinshi yashyize imbaraga mu kugerageza no guhangana n'ingaruka za jenoside Eh, ku buryo ubu navuga yuko ntabwo umuntu yavuga ngo ingaruka za jenoside zararangiye ariko mu by'ukuri hakozwe ibintu byinshi haba mu rwego rw'amacumbi navuga yuko kugeza ubu ngubu eh, abacitse ku icumu barenze ibihumbi mirongo ine na bitanu bashoboye kubona aho kuba muri iyi myaka muri iyi myaka makumyabiri n'itatu ishize hanyuma n'abandi eh, bari bafite ikibazo nk'urubyiruko ubu rwagombaga gusubira ku ishuri rwagombaga kwiga rwarafashijwe eh, ku buryo hari umubare eh, munini w'abana barangije ibyiciro bitandukanye nka kaminuza ugasanga abarenze ibihumbi icumi bararihiwe bararangije ariko si abo gusa n'amashuri eh, abanza amashuri abanza nayo eh, abana benshi bagera ku bihumbi barenze ibihumbi mirongo icyenda na bitatu nabo barafashijwe bararihirwa bararangiza ku buryo usanga barakomeje kugenda biyubaka nabo uko barangije kwiga bakifasha Eh, usanga rero navuga yuko eh, ibibazo ntitwavuga ko byarangiye ariko ibishoboka ibishoboka byinshi eh, byarakemuwe Mm.
Eh, Uruha- hagiye hashyirwaho n'ingamba nk'i- zo gutanga ubutabera n'ibindi n'ibindi uruhare rwanyu nkayibuka ni uruhe mu gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo abacitse ku icumu bahura nabyo
Eh, murakoze ibi uruhare rwacu rujyanye ahanini n'inshingano yacu inshingano yacu ikomeye ni iyo gukora ubuvugizi ku bibazo by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Eh, usanga rero ibibazo byose akenshi habaho ko twicara tukabisesengura tukareba uko biteye hanyuma tukabikorera ubuvugizi ariko n'umusanzu wacu nk'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi natwe muri aya mazu yubatswe ntabwo ari menshi nk'ayo leta yubatse ariko eh, usanga hari amazu oh, arenze ibihumbi bitatu yubatswe n'imiryango y'abarokotse jenoside hirya no hino mu gihugu muri iyo myaka ishize ariko si ibyo gusa n'ibindi tugira uruhare no mu kwegera abacitse ku icumu ndetse tukagerageza no kubafasha ku bibazo bahura nabyo cyane cyane nk'ibibazo bijyanye n'ihungabana ihungabana eh, rigaragara nk'imwe mu ngaruka zikomeye za jenoside yakorewe abatutsi usanga naho hari byinshi dukoraho ariko no kugenda dufasha abarokotse jenoside tubagira inama eh, zijyanye no- n'ubutabera bijyanye n'amategeko kuko usanga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ibibazo byinshi byinshi eh, bifitanye isano n'ubutabera Eh, abantu rero baba badasobanukiwe n'iby'amategeko usanga bitabaza iyi miryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside hakabaho kubagira inama no kubashyigikira mu manza baburana
buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya karindwi kugera tariki ya cumi na gatatu mu rwanda no hirya no hino ku isi haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni ibiki muteganya muri iki cyumweru dore ko tuzi ko mwebwe ubusanzwe muriyimuka icyo cyunamo mwebwe mugi- mu- mu- mugikomeza kugeza mu kwezi kwa karindwi
Eh, murakoze mu by'ukuri eh, ibiteganywa cyane cyane muri uku kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi Eh, ibyinshi ni ibijyanye ni ibigaragara eh, mu nsanganyamatsiko yashyizweho uyu mwaka eh, bijyanye no eh, kurwanya guhangana n'ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara haba mu gihugu ndetse no hanze ariko hakabaho eh, n'ibikorwa eh, byo gushyigikira eh, gushyigikira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubasura kubaganiriza kubahumuriza Eh, ariko eh, eh, ntabwo ntabwo ari ibyo byonyine hari n'ibindi bikorwa biba biteganijwe hirya no hino mu gihugu eh, kuko twibuka mu gihe cy'iminsi ijana usanga hari ahantu hagiye hagira amatariki y'umwihariko tuzagenda twifatanya n'abahakomoka n'abahatuye muri gahunda zo kwibuka Eh, ariko usanga hari eh, imyaka makumyabiri n'itatu eh, nyuma ya jenoside usanga hari n'imibiri ikiboneka Eh, imibiri ikiboneka iyo nayo eh, tugenda tuyishyingura mu cyubahiro ariko hari n'imibiri iba yarashyinguwe kera nta bushobozi buhari eh, ku buryo uyu munsi nabwo hari henshi iri mu gutunganywa kugira ngo izashobore gushyingurwa mu cyubahiro kuri iyi nshuro twibuka jenoside yakorewe abatutsi Ah, mu hari byinshi minsi rero tuzakora Mu- mu- mu minsi Muri iyi yashize minsi.
mu minsi yashize hagiye hagaragara cyangwa se hakavugwa ibibazo bish- bishingiye ku nzibutso zidafatwa neza zigenda zononekara Ah, icyo kibazo ubu ngubu ki- cyifashe gite
Eh, murakoze eh, mu by'ukuri hagendaga hagaragara inzibutso inzibutso zitameze neza ariko muri iyi minsi hagiye hashyirwaho imbaraga hirya no hino uturere dushishikarizwa gushyira mu ngengo y'imari yatwo ingengo y'imari ishinzwe yo gufasha gutunganya inzibutso hirya no hino rero usanga byaragiye bikosorwa ntabwo birarangira nk'uko tubyifuza ariko usanga rwose hari intambwe yatewe nta usanga hirya no hino abantu bagenda barwana no gusakara inzibutso kugira ngo amazi atamena akajya mu mva Eh, nizaba zitararangira gukorerwa cyangwa kubakwa ariko usanga uturere uturere dufite gahunda ubu hari inzibutso zuzuye eh, ziri mu gukorwa urwibutso rwa ntarama rwara- rwaravuguruwe urwibutso rwa nyange n'ahandi n'ahandi usanga izo twabonaga zifite ibibazo cyane ubu ngubu abantu baragiye bashyiraho imbaraga kugira ngo zi- zitunganywe neza
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu munsi turaganira ku cyumweru cyahariwe kwibuka aho umutumirwa wacu uyu munsi ari nafutari aho ishakiye ni umunyamabanga nyubahirizategeko wa yibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro ernest mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ikambara muri uganda ikibazo cyawe
ikibazo cya mbere mbere na mbere ni kwihanganisha abanyarwanda muri rusange kubera ibyabaye muri mirongo icyenda na kane Mm.
ni ukwihangana nta kundi nta kundi ariko bakomere bakomere mbe iki- icyo nagarukaho cyane ni ku byerekeranye nk'abana b'abanyeshuri usanga bafite ibibazo bitandukanye iyo bari kwiga bahamuka nicyo navuga Mm.
urabona yuko biba- havamo mu ngaruka za mbere zo gutsindwa mu ishuri Mm.
ndumva hari icyo ndumva nko- nka nkabibuka Mm.
nimba hari eh, ubufatanyabikorwa bagirana n'abayobozi b'ibigo by'amashuri nk'abana muri rusange biga aho ngaho baba bigana nabo imyitwarire yabo bagirana hagati yabo nk'ikibazo nk'icyo kigaragaye nko mu kigo runaka urakoze ernest batubwira nimba ba- batubwira nimba ari nka- nka- nk'amahugurwa bategura aho ngaho mu kigo nk'abana mbega bagerageza gufasha abo bana bagaragara
urakoze ernest i kampala muri uganda bwana nafutari
yego
ikibazo cya ernest avuga ngo ikibazo cy'abanyeshuri bahura n'ikibazo cy'ihamuka hanyuma bikabagiraho ingaruka mu mashuri ese hari uburyo mukorana n'amashuri gufasha ah, abo banyeshuri bahura n'ibyo bibazo kugira ngo babe ba- batsinda mu mashuri ntiba- ntibibagireho ingaruka
Eh, murakoze nk'uko nari nabivuze ndagira ngo nshimire erineste ku kibazo cyiza abajije mu by'ukuri nari nabivuze ko ihungabana ari imwe mu ngaruka zikomeye za jenoside Eh, usanga rero koko ihungabana riragaragara kandi ihungabana ikaba inzitizi y'ikintu icyo ari cyo cyose waba urimo gukora Eh, si n'abanyeshuri gusa umunyeshuri ihungabana rifashe rikajya rimugaragaraho kenshi eh, gutsinda neza biramugora ntabwo bimworohera ariko si nabyo byonyine n'undi muntu usanzwe ugaragaweho n'ihungabana biramudindiza haba no mu yindi mishinga y'iterambere ashobora gutekereza ni ikintu rero gikomeye dushyiramo imbaraga cyane cyane iri hungabana ryo mu mashuri tuba dufitanye imikoranire ubufatanyabikorwa n'ibigo by'amashuri ariko by'umwihariko tubinyujije hafi amashuri yose amashuri makuru na za kaminuza eh, n'amashuri yisumbuye iyo wenda ntaraba yose ariko eh, amenshi eh, tuba dufitanye rero ubufatanye cyane cyane tubinyujije ko eh, muri ayo mashuri hafi ya yose habamo uh, umuryango witwa ALG ALG ni umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi baba hafi mu mashuri yose ari mu gihugu noneho icyo bifasha rero ni uko ikindi gikorwa ni uko aba banyeshuri nabo ubwabo baba barahuguwe bagahabwa ubumenyi bw'ibanze ku ihungabana ku buryo nabo ubwabo hagati yabo bashobora gufashanya bashobora gufashanya hari ibibazo by'ibanze bashobora kwikemurira ariko hakaba hari n'uburyo bwa bwo bwa communication bwo guhana amakuru ku buryo iyo hari case hari ikibazo gikomeye kidashobora ah, gukemurwa n'abo twahaye amahugurwa y'ibanze abantu bashobora guhura eh, n'u- uri ku rwego rwisumbuye nk'umuganga wo twita umusayikorogisite hanyuma bakagira eh, baka- bagafasha uwo wahuye n'icyo kibazo cy'ihungabana iki kibazo nanone kenshi kiragaragara cyane muri iki gihe cyo kwibuka Ah, muri rusange imigambi mufite cyangwa se ingamba zo kugira ngo abahura n'icyo kibazo babe bakwitabwaho n'izihe
Eh, mu by'ukuri icya mbere icya mbere ni uko eh, ingamba zihari kugira ngo babe bakwitabwaho icya mbere ni u- ni ni uguhugura abantu benshi bashoboka kuri iki kibazo abantu bagahugurwa bakagiraho ubumenyi bw'ibanze ku buryo aho bateraniye mu mudugudu ahandi bateraniye ku rwibutso bibuka haba hari abantu bahagije bashobora gutanga ubujyanama bashobora gufasha uhuye n'iki kibazo n'iki kibazo cy'ihungabana ibyo ngibyo eh, tugerageza kubikora ikindi ni uko eh, abantu bahana amakuru ibikorwa byo kwibuka bikategurwa neza bikanonosorwa eh, ku buryo aho abantu bazibukira haba hazwi imbere noneho ari abaganga ari imiti ishobora gukenerwa bigategurwa ndetse n'ibitaro cyangwa santere de sante iri aho hafi ikaba yamenyeshejwe kugira ngo kugira ngo mu gihe gikwiriye mu gihe gikenewe ibe yatanga ubufasha ubufasha bukenewe usanga rero mm, urakoze bwana aho ishakiye iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumirwa wacu ni nafutari aho ishakiye umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi turaganira ku cyumweru cyahariwe kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ale mwiriwe neza
mwiriwe ebyiri uri hehe
ni mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, ikibazo ikibazo nk'iyo nk'ukundi ariko mm, notangura eh, ngira mpoza imiryango yabuze nibyo birababaje kubona abantu miliyoni bapfa bagapfa isi iraba ntagitabara Eh, ibyo bi- birababaje oni niho yari iri amahanga niho yari ari ntiyigeze atabara birababaje cyane rero umuntu yohoza eh, ababuze abasigaye agahoza imfubyi n'abapfakazi nicyo kintu cya mbere na- na- nahera ko mbere ko ngira icyo mvuze Mm.
Eh, ikindi nacyo gishobora kuba kidasa n'ibyo ariko burya eh, aba- abantu turi bamwe kandi jenoside ni icyaha ntababarirwa ni icyaha mpuzamahanga navuga ni nka crime international Eh, mm, abapfuye bapfuye kubera batatabawe ariko rero n'ubu hari igihugu eh, mvamwo nacyo nyene aho hakurya mu burundi ibiri ko birahabera ni nki- ni nk'ibyabaye mirongo icyenda na- na kane ariko n'ubundi amahanga yasubiye yicecekeye east african yacecetse ibihugu oyuwa novuga union africaine yacecetse isi yacecetse kandi abantu bariko barapfa Eh, nk'uwo rero wayibuka mm, ndazi ko mu nshingano zabo hariho kurwanya jenoside n'ibite- ni- n'ingengabitekerezo yayo kandi no kuyirwanya no ku isi ndazi ko ahantu hose u rwanda rwokumva hari jenoside rwotabara kubera ko bazi ingaruka yayo none ikintu na- ikintu bariko barakora haba muri east african kugira uriya mugabo nkurunziza nawe areke kumara abantu kuko aba- a- uko byatangiye mu rwanda n'ubu niko bimeze intara hamwe niko za- zaritoje zirategura jenoside zirayigerageza mu bigogwe ubu nawe afise imbonerakure nazo ziriko zirayigerageza ale ale zimaze kwicara ahantu henshi ale eh, twatumiye umunyamabanga u- nyubahiriza tegeko wayibuka ahanini turaganira ku buzima bw'aro- bw'abarokotse jenoside Ah, sinzi ko afite ubuna- ah, ubushobozi bwo kuba yavuga ku bibazo bireba ikindi gihugu ariko agize icyo ashaka kubivugaho yabivugaho ariko muri aka kanya ndibaza ko twaguma ku bijyanye no kwibuka no kuvuga ku buzima bw'abasizwe iheruheru na jenoside urakoze cyane
urakoze digwe
Ah, kuri telefoni dufite kandi cedric mwiriwe neza mwiriwe neza munyamakuru uri hehe
Bo, jewe ndi ino muri sudani y'amajepfo muri sud sudani ikibazo cyawe
aba ndaramukije umutumire Bo, nagomba gusa eh, n'umubaza uyo aserukiye iryo shyirahamwe akabazo nk'utubazo nka tubiri eh, aka mbere nashaka kumubaza niba eh, bemera imana ko eh, batoharira abo bantu babagiriye nabi kuko na bibiri iravuga ati duharire abatugiriye nabi kuko nibyo barakosheje eh, jenoside ni icyaha ni icyaha gikomeye ariko jewe nagomba kumusaba ko bobaharira nabo hama eh, bakabana batarabana ayingu kuko eh, naho ntegereye cyane mu rwanda na- na- ndumva yuko harimo n'igice cy'abantu nabo nyene bata ishavu riniga mugabo batari- babivugira mu ntamatama hama ikigira kabiri nagomba namubaze ko eh, abo bene wacu bahuye ni n'iryo n'iryo abo ba- bashyize ku icumu ko eh, nk'iyi miryango mpuzamakungu kotasho irafasha mu byerekeranye eh, n'imibereho ya minsi yose ndavuga nk'abantu nko- nk'abantu nk'imfubyi urazi ubuzima bw'imfubyi buragoye gufata akantu boba babaha nka- nkavuga nka buri kwezi k'ubufasha ni utwo tubazo tubiri nagomba kumubaza murakoze urakoze cedric bwana ahishakiye eh, gerageza usubize ibyo ushoboye sinshaka kugushyira mu, mu bibazo Arakoze byatuma cyane uvuga ibya Cedric Cedric ku kibazo cyiwe eh, mu by'ukuri eh, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni twemera imana turayemera kandi twemera yuko eh, rwose no kuba turiho eh, yabigizemo uruhare Eh, rwose imana turayemera ku bijyanye no kubabarira mu by'ukuri eh, kubabarira ni urugendo ni urugendo eh, ntabwo uko uyu munsi umuntu yumva byashoboka kubabarira eh, siko yabyumvaga muri mirongo cyenda na gatanu na gatandatu Eh, ni urugendo umuntu akora umuntu ku giti cye hakaba n'urwo dukorana muri rusange twese nk'igihugu eh, twese nk'abacitse ku icumu ariko ni urugendo rushoboka kandi ingero zirahari hari byinshi abantu bigomwe hari byinshi abantu bakoze bigaragara yuko hari ibyo hari ibyo twa- twarenze kandi ikindi ikindi gikwiye kumvikana ni uko twebwe twemera ko imbabazi imbabazi zifite akamaro k'uzitanga zifite n'akamaro k'uzihawe iyo bose umuntu yiteguye akumva akumva agasesengura neza imbabazi akazumva akamenya impamvu ari ngombwa eh, kuzitanga no kuzisaba ariko akenshi eh, hari intambwe iterwa n'abacitse ku icumu ariko hari n'intambwe iba ikwiye guterwa eh, n'uwakoze icyaha n'uwakoze icyaha akaza agasaba imbabazi uwo yagikoreye agasaba imbabazi umuryango yagikoreye hanyuma eh, imbabazi zigatangwa eh, ari naho imbabazi zitanzwe gutyo zitanga umusaruro zishobora kugirira eh, umuryango u- ubakikije umuryango w'abantu ubakikije bikawugirira akamaro kuko buri wese ku ruhande arimo yateye intambwe hari n'igihe rero eh, birumvikana ushobora gutegereza ntihagire n'umuntu ugusaba imbabazi ariko wowe kugira ngo umutima wawe uruhuke ukumva ibyakubayeho ukirinda yuko bikomeza kukubera umutwaro ukamera nk'utanze imbabazi zo mu mutima ukavuga uti nubwo nta wazinsabye nu- nubwo nta wazinsabye ariko wankoreye icyaha ntakwiye gukomeza kumbera umutwaro ibyo rero rwose ari imana ari kubabarira ni urugendo dukora kandi rushoboka nicyo nabivugaho murakoze urakoze cyane bwana ahishakiye nafutal reka dufate na patrick mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi mu burundi ikibazo cyawe
iki ubwa mbere na mbere mbanjije kwifatanya n'aban- ba- na- na- na- n'ababuze ababo mu ihonyabwoba ryakorewe abatutsi mu rwanda nongera nsaba ko bokumira a- umuntu wese ahari icyo ari n'icyo ashoboye yogerageza kuza- gukumira cyane akabi kagwiriye u rwanda ntihaze hagira ahandi hantu ku ikarata y'isi gasubira kwibonekeza nkaca ngira ikibazo nshaka kubaza umutumire ndumva hari byinshi bageze ko ku bintu bijyanye no gufasha abantu basizwe iheri heri na genocide na niyo jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda nkongera nkaca ndamubaza tuti mbe ko hariho abahutu benshi bapfuye muri iyo jenoside kandi bazize kuba bariko baranyegeza abatutsi bobo hari ikintu boba babakorako canke babafasha ko hariho abasizwe n'abo bantu bapfuye ba- ba- bazira kuba bariko baranyegeza abatutsi nkongera nkamubaza tuti hariho inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi cane hariho abantu bapfuye mu nyuma yayo na cane cane abahutu benshi bavuga ko basanzwe muri kongo bak- bakicwa bobo boba babashyira mu buhuye mu babashyira mu ba- mu- mu- mu- mu basiriviva basizwe na jenoside yoba yakorewe abahutu canke boba babashyira mu yindi mu mu ruhe- mu wuhe mugwi w'abantu bapfuye bazira iyo ntambara inyuma ya jenoside murakoze
urakoze hari icyo wabivugaho bwana ahishakiye
Eh, murakoze murakoze cyane ndagira ngo mushimire ku bibazo abajije Eh, mu by'ukuri ntabwo ari ari benshi ariko eh, twafashe n'umwanya turabashimira hari n'ubushakashatsi twakoze nk'umuryango ibuka ubushakashatsi bwari bugamije eh, ku- kumenya eh, eh, abahutu n'abanyamahanga bari mu rwanda batahigwaga bagerageje kurengera abatutsi bahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi yo muri mirongo cyenda na kane twashoboye ntabwo turarangiza mu gihugu cyose ariko twashoboye kubona eh, nibura mu mirenge mirongo itandatu yo mu gihugu twashoboye kubona eh, abantu bagera kuri magana abiri mirongo irindwi n'umwe barengeye abahigwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Eh, abo bantu rero abo twashoboye kubona twagiye tubashimira eh, twagiye tubashimira mu buryo butandukanye hari n'abagizwe Eh, kuko- intwari
Eh?
hari n'abagizwe intwari
Eh, hari n'abagiye bagirwa bagirwa abarinzi b'igihango nk'abantu nk'abantu koko bafite eh, batanze urugero rwiza mu muryango nyarwanda Eh, ibyo rero eh, twa- dusanga hari na bake ni bake cyane eh, bagiye bakora ibi bikorwa kugira n'ubwo babisize kugira n'ubwo babisize eh, bakicwa bakicwa eh, urugero muzi nka nk'uwari burugumesitiri wa mugina uwari burugumesitiri wa wa nyanza ariko hari n'abandi bari abaturage eh, abaturage batari mu nzego z'ubuyobozi eh, bagerageje gu- kugaragaza yuko ibirimo bikorwa bidakwiriye abantu rero aba bantu bagerageje kurengera abahigwaga mu by'ukuri ibyo dushoboye byose tura- turabafasha turabafasha tuba hafi imiryango yabo eh, nta kibazo bagira ikibazo yagira ni nk'uko eh, uyu munsi wasanga hari n'uwacitse ku icumu ugifite ikibazo kinini kitarashobora gukemuka ariko mu by'ukuri tuba tubafite ku mutima nk'abantu nk'abantu bagize neza nk'abantu bagize neza hari umwe komeza komeza
oya nta- mwakomeza mukambaza ntacyo hari hari umwe mu bantu bahamagaye wavuze ngo amahanga yatereranye aba abasi- a- aba- a- a- abahigwaga mu gihe cya jenoside ah, akabaza akabaza ngo ese hari icyo amahanga dore ko yemeye uruhare rwayo mu gutererana abanyarwanda ah, hari icyo amarira cyangwa se afasha abacitse ku icumu
mu by'ukuri navuga ko mu magambo make navuga ko ntacyo navuga jenoside yakorewe abatutsi yabaye isi yose ibizi irebera ntacyo yigeze ikora kugira ngo jenoside ihagarare ihagarikwe Eh, ariko navuga yuko yewe na nyuma yaho navuga yuko yarebereye n'ingaruka n'ingaruka za jenoside kuko nta nkunga igaragara eh, kominote interinasiyonari cyangwa se umuryango mpuzamahanga cyangwa se amahanga eh, nta kintu kigaragara bamariye abacitse ku icumu Eh, mu by'ukuri usibye nka kiba cyo gushyiraho ruriya rukiko rwa rusha rwagerageje gucira imanza ubwa mbere nibura abantu bakaruhuka amahanga akemera yuko eh, icyabaye muri- mu rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi hanyuma hakabaho eh, no gutanga ubutabera eh, nubwo baburanishije imanza nkeya ariko dushima yuko eh, byatekerejweho bikemerwa urukiko rukajyaho eh, rugashobora gucira imanza na bariya bakeya eh, rwaburanishije
urakoze bwana nafutari aho ishakiye Ah, bwana nafutari ibi- ah, mu mu byumweru bibiri bishize perezida paul kagame w'u rwanda yabonanye na papa francis ndetse papa francis yemera uruhare kiliziya ishobora kuba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi Abi- anabisa- anasaba imbabazi ah, mu izina ryabo bose bashobora kuba baragize uruhare muri iyo jenoside mwebwe mu muryango ibuka icyo gikorwa cya papa francis mwacyakiriye gute
mu by'ukuri eh, mu muryango ubuka twakiriye kiriya gikorwa cya papa cyo gusaba imbabazi twacyakiriye neza twacyakiriye neza kuko eh, ni ikintu cyari gikwiriye Eh, twakibonaga nk'umwenda nk'umwenda kiliziya ifitiye abacitse ku icumu ifitiye abanyarwanda kuko mu by'ukuri nk'abarokotse jenoside twabonye twabonye kiliziya twabonye abayoboke ba kiliziya twabonye abihaye imana eh, bamwe na bamwe ntabwo ntabwo ari bose eh, uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi twumvaga koko mu by'ukuri niba kiliziya isanzwe mu butumwa itanga itwibu- itwibutsa kwicuza itwibutsa gusaba imbabazi aho tuta- tuta- tutagenjeje uko bikwiye twumvaga atariyo ik- ikwiye kureberera eh, ibyabaye ngo bitambuke gutya gusa nibura idasabye imbabazi twabyakiriye neza rero eh, kandi twashimye amagambo yabivuzemo eh, rwose yabivuze mu magambo asobanutse yarashe ku ntego nk'uko twabyifuzaga ariko hari abakomeje kuvuga ko atasabye imbabazi nk'uko ah, abenshi babivuga
mu by'ukuri eh, biterwa n'uko buri muntu wese abyumva Mm.
ariko umuntu avuze ati eh, akavuga kiliziya nk'urwego akavuga abakirisito akavuga eh, akavuga ibitara eh, uru- ko akemera ko eh, ari kiliziya ari eh, abakirisito bagize uruhare ngewe ku giti cyanjye nubwo hagenda haba indi ntambwe kunoza ibintu kurushaho ariko iriya ni intambwe nziza tutari kubura gushima twebwe nk'imiryango y'abarokotse jenoside urakoze cyane bwana nafutari aho ishakiye reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika gilbert mwiriwe neza
Mwiriwe amahoro Edi Rwema uri hehe
ndi Bujumbura i Burundi ikibazo cyawe
Yego, ni ukuri eh, duhatunga dukurikirana iyo eh, amata bihagaze mu rwanda haraba icyo cyunamo cyo kwibuka abarokotse jenoside Yego, ni byiza ariko gato nagira mbaze ese igihe jenoside yaba ko byibuze iyo hamwe hamwe itaba intambara ubwoko bwose bupfa none abahutu bo bashobora kuba barapfuye kijya gihe nta nta nta kubibuka cyane bizogenda gute ikindi kintu tumenyereye dukunda kubona aha hakurya yacu ku baturanyi bacu b'abanyarwanda ni uko iyo icyo gihe kigeze hariho abantu bamwe bakunda gufatwa abandi bagatabwa mu mu bushobozi ku mvu zitandukanye ngo barakoze jenoside ahubwo nsanga ni abana bavutse muri za nonanisisi nonaniseti gutyo niyo jenoside batayibonye none ni ikihe kintu kizobarenganura muri kazoza ko bose baguma bagiriza ati bakoze jenoside ikindi kintu I- ibyo- ibyo- ibyo bintu Gi- Gilbert.
iyo habonetse umuntu afite Gilbert.
imvi aje ava mu bundi bwoko se ni ubwoko bw'abahutu cyangwa bw'abatwa ba- akaza ajya mu bindi byiyumviro byiwe akaza avuga ati nanjye ndabona yuko ebishayiga ejo matara yoza nozo kwiteza umwanya w'umukuru w'igihugu turabona yuko benshi baca baja mu mbuto none bose bakoze jenoside sinzi ko baduha umuco Gilbert urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nubwo ah, tutabihamya cyangwa se kuko nta bimenyetso utugaragarije ko hari abana bavutse nyuma ya mirongo icyenda na gatandatu bafatwa mu gihe cy'icyunamo Ah, nafutari ayo makuru ari ayo mwebwe muzi
Eh, murakoze eh, ibyo gilbert avuga ntekereza yuko mu by'ukuri ntabwo u rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko by'umwihariko iyo uvuze umwana mu rwanda isi yose ikwiye kuba ibona agaciro eh, u rwanda ruha umwana amahirwe ruha umwana eh, amahirwe ruha eh, abagore eh, agaciro rubaha mu by'ukuri icyo kintu ntabwo ntabwo kibaho eh, nta nubwo cyashoboka ntekereza yuko ikintu abantu bakwiye kumva iyo urebye ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe ukareba umubare w'abantu w'abantu bayigizemo uruhare n'abayigizemo uruhare nyirizina ntabwo bahanwe bose ntabwo bahanwe bose kuba rero n'uwakoze icyaha abantu bagerageza kureba uburyo eh, ibintu eh, utafata abantu bose ngo ushyire muri gereza abantu bakagenda eh, abantu bakagerageza gushyira abantu mu byiciro hari abasahuye imitungo hari abagize gute bakagira ukuntu boroherezwa ntabwo umuntu yarengaho ngo ajye gufata umwana wavutse nyuma ya jenoside amusiga icyaha nta rukiko rwabikora nta buyobozi bwabikora nta sosiyete sivile nta rwego urwo ari rwo rwose mu rwanda rwabikora ikintu kigaragara ni uko eh, wenda eh, nibaza keretse aribyo yitiranya ni uko ubu ngubu i- ikintu ushobora kubona ni uko ushobora kubona umuntu wavutse nyuma ya jenoside ukamubonana ingengabitekerezo ya jenoside atari ariho mu gihe cya jenoside ni kimwe n'uko n'umuntu wavutse nyuma ya jenoside abana bavuka uyu munsi batabonye jenoside ushobora kubabonana eh, ihungabana Eh, ariko ngarutse kuri aba bana eh, bashobora kugaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside uyu munsi n'abana ahanini bayikura iwabo mu miryango bayikura iwabo mu miryango ibyo jenoside ingengabitekerezo ya jenoside ni icyaha gifite amategeko agihana ni icyaha gihanwa n'amategeko mu rwanda uwo cyagaragaraho yaravutse nyuma ya jenoside cyangwa yaravutse mbere yahanwa ariko nta mwana wavutse nyuma ya jenoside ushobora gukurikiranwaho icyaha cya jenoside ntekereza ko rwose gilbert akwiye kubyumva neza ikindi ntibavuga ngo hari abandi bapfuye mu by'ukuri jenoside ubusobanuro bwayo burumvikana ni ni umugambi utegurwa ugashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda rero yateguwe igihe kirekire habayeho uburyo bwo kuyigerageza habayeho kwigisha barasobanura bagaragaza uzicwa uwo ari we eh, barabigaragaza bavuga ibimuranga bavuga ibiki byose bakora amarisite mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi eh, nta nta bintu bindi byakabaye bidasobanutse eh, usibye kuba umuntu yareka kubyumva nkana ariko birumvikana usanga rero eh, icyo abantu niba mu gihugu hariho intambara yo kubohora igihugu mu by'ukuri usanga ushobora gusanga umuntu umwe wafashwe n'amasasu iyo umuntu arashe ntaba azi aho isasu rigwa ari ingabo zo kwa habyarimana zararasaga yashoboraga no kurasa nawe akarasa na murumuna we uhunga cyangwa eh, aho atuye Eh, usanga ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kwitiranywa ni na na jenoside ntabwo rwose eh, bikwiye kugaragara nk'ibintu byo kuyobya eh, mu kinyarwanda ibyo bita uburari kugira ngo ah, abantu babyumve ukundi bikwiye kuba byumvikana neza mu nsanganyamatsiko y'umwaka muravugamo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside icyo kibazo nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu kimeze gite
murakoze mu by'ukuri imyaka makumyabiri n'itatu nyuma ya jenoside haracyagaragara ingengabitekerezo ya jenoside iracyagaragara igaragara ite haba imbere haba imbere mu gihugu eh, yewe no hanze eh, iragaragara ariko icyo twavuga mu by'ukuri igenda igabanuka igenda igabanuka usanga eh, usanga eh, igenda igabanuka ariko ukavuga ngo nubwo hasigara mu mwaka haboneka ha- haboneka urugero rumwe rw'ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ikwiriye ntabwo ikwiriye kubera iki ukurikije uko u rwanda rw'uyu munsi ruyobowe uko abanyarwanda bose bafite amahirwe angana mu gihugu uko bafite uburenganzira bungana uko bafite uburenganzira ku murimo uko bafite uburenganzira kuri iki uko inzego z'ubuyobozi zubatse uko zikora usanga mu by'ukuri nta mwanya eh, nta mwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakabaye ifite mu mu gihugu ariko ugira utya ukabona eh, ahantu aha n'aha inka y'uwacitse ku icumu abantu bitwikiriye ijoro cyangwa mu bwihisho bundi bayitemye uwacitse ku icumu ashobora guhohoterwa ibyo mu by'ukuri tubona bidakwiriye ni nayo mpamvu tubona imyaka makumyabiri n'itatu nyuma ya jenoside haracyakenewe ko eh, duhuza imbaraga nk'abanyarwanda abantu bagakomeza gushyira imbaraga mu kuyirwanya Mm.
mu kuyirwanya haba mu rwanda haba no hanze Ah, mu magambo make cyane yigaragaza ite iyo ngengabitekerezo
Eh, murakoze cyane ingengabitekerezo uko yigaragaza icya mbere ni amagambo akomeretsa abwirwa uwacitse ku icumu nko kumubwira ngo eh, nk'ubu tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka eh, bakamubwira amagambo amukomeretsa igihe cyanyu cyageze abantu babona eh, abantu ba batunganya imibiri y'abazize jenoside eh, bakayita ukundi bakayita koruta bakayita eh, imari I- amagambo nk'ayo ngayo mbese eh, apfobya apfobya jenoside yakorewe abatutsi amagambo akomeretsa uwacitse ku icumu eh, ibindi no ishobora no kugaragara mu bikorwa mu bikorwa guhohotera uwacitse ku icumu kumukubita kumutuka ku buryo bugaragara eh, no kumwangiriza imitungo imitungo eh, harimo n'amatungo ibyo byose bishobora kugaragara ibindi ni ibijyanye no kwangiza inzibutso nabyo tuba twaragiye tubona ingero zabyo aho abantu bashobora gufata eh, nk'i- nk'imbwa cyangwa ipusi yapfuye bakagenda bakayijugunya ku rwibutso n'ibindi n'ibindi n'ibindi n'ibindi urebye eh, muri make ni uko nguko ingengabitekerezo ya jenoside igaragara ni mu bikorwa mu mvugo mu mvugo eh, urebye igaragara niho igaragarira urakoze cyane bwana nafutale aho ishakiye reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika samusoni mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe jendi muri colorado ikibazo cyawe ikibazo canje ariko aravuga ko ah, ibikomeretsa abacitse ku icumu akenshi bi- bituma bibuka ibyabaye bakatuma ba- ba- ah, bagira ibitekerezo byinshi ariko ngomba kugaruka ku- kuri iki nyene abo nyene bariko baragaruka ngo bakoze ubushakashatsi bagarukana kwibutsa babandi nyene babikorewe bari barabyibagiwe cingwe bakabyibagirwa umwanya mu- mutoya ariko babigarukana ba- bakibuka i- i- i- ibyabaye A- a- akenshi samusoni sa- Ababyeyi- sa- samusoni urashaka kuvuga ko abantu badakwiye kwibuka
kwibu- kwi- ku- kubyibuka nibyo ariko abana bariko baraca ubwenge u- u- u- u- uno munsi abantu bene bene abo nyene nibo bagaruka kubabwira ngo twarakorewe jenoside twarakorewe je- jenoside ubwo nubwo muzokura mugaca u- ubwenge muzogume mwibuka iki kintu bizodushikana hehe nta na kimwe aho kugira ubushakashatsi ku kwigisha abantu urukundo no no gushyira hamwe no ku- no no kwibagirwa gu- gu- gukuraho ububi bwa- mu- bwabaye mu- mu- mu myaka ishize ne- bamwe Sa- ba- sa- mu- samusoni sinshaka bamwe gus- bagakora bya samusoni sinshaka gusubiriza nafutari ariko aya ni amateka yabayeho kuyibagirwa cyangwa se kuyasibanganya ntabwo ari cyo gisubizo
igi- bakayigisha abana kutabi- kutazobigumiza mu mu mutwe ngo bagume babyibuka bwana nafutari gerageza usubize iki kibazo cya samusoni samusoni samusoni mu by'ukuri icyo namusubiza ni uko uru rukundo avuga uru rukundo avuga dukwiye kwigisha abana dukwiye gushingira ku kuri dushingiye urukwiye gushingira ku kuri ku mateka yabo yababayeho ntabwo ubundi eh, ni uku- ni uko atazi eh, akwiye kumva ubundi kwibuka bigamije iki kwibuka ni uko abantu bicara bagasesengura bakareba amateka yabo bakareba ibyabaye icyabiteye bakareba n'icyakorwa kugira ngo ntibizongere kubaho umwana w'umunyarwanda rero n'undi mwana wese ku isi akwiye kuba yumva ku kamaro ko kwibuka ahubwo akabikora akibuka akamenya ngo ubundi jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'iki yatewe n'imiyoborere mibi yatewe n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi no mu mu- mu- muri kamere ye agakura ibyo bintu abirwanya abirwanya ashyizeho umwete ku buryo yumva muri we ashishikajwe ashishikajwe no kurwanya no kurwanya jenoside n'ibindi byaha bishobora bishobora eh, guhu- guhutaza ubuzima ubuzima bwa muntu kuko ntekereza ko ntabwo eh, muri mirongo icyenda na kane abatutsi barishwe ariko iyo urebye n'imbere mu mateka ya mirongo itandatu na gatatu n'ahandi mu bihe bitandukanye abatutsi bagendaga bicwa ariko ntibinavugwe mm, ntibinavugwe ahubwo bikitwa ukundi ariko ntabwo byabuzaga yuko n'abo bana bongera baka abo bana baba babikoze bakomeza bakagira ubukana n'ibindi n'ibindi n'ibindi ku buryo usanga umwana w'uwakoze jenoside muri mirongo itandatu na gatatu iyo usesenguye uwishe abantu muri mirongo itandatu na gatatu usanga muri jenoside ya mirongo cyenda na kane yari akarishye ku kurenza abandi usanga rero rwose umuti umuti w'iki kintu ni uko twibuka kandi tukabihuriraho nk'abanyarwanda twese dukwiye no kubihuriraho nk'abanyafurika tukabihuriraho nk'abatuye isi tugakuramo imbaraga zo kurwanya jenoside n'ibindi byaha byayishamikiraho ese aho mu rwanda hari abantu mubona batifuza ko ibi bikorwa byo kwibuka bibaho
Eh, navuga yuko eh, ikigaragara ni bakeya ni bakeya eh, ni umubare mutoya ushobora ku mu by'ukuri iyo tuvuga ngo eh, eh, haracyagaragara eh, ingengabitekerezo ya jenoside mu bantu bakeya bamwe na bamwe nta muntu wagira ingengabitekerezo ya jenoside ngo abibangikanye no gushaka kwibuka uyu nguyu wese ugifite ingengabitekerezo ya jenoside ntaba ashaka ko tunibuka ntaba ashaka ko tunibuka yewe eh, bene abo rimwe na rimwe ntibanaza muri ibi bikorwa izi gahunda zo kwibuka cyangwa yanazamo akaza afite ibirenge ariko gusa icyo navuga eh, ni abantu bake cyane bake cyane Eh, ubu ngubu eh, uko umwaka ushira undi ukaza abanyarwanda bateye intambwe eh, kuva muri mirongo cyenda na gatanu kugeza uyu munsi habaye impinduka zigaragara Eh, uribuka igihe ubaye ubizi icyenda na gatanu kugenda kugera mu myaka ya za bibiri wasangaga kwibuka hari ibintu bimeze nk'ibyahariwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abayobozi gusa ariko nyuma nyuma kubera ingamba zagiye zishyirwaho gushishikariza abantu kwigisha abantu akamaro ko kwibuka eh, n'ibindi n'ibindi n'ibindi eh, usanga uyu munsi iyo ugeze aho ibyo bikorwa byabereye usanga abantu bose babyitabiriye mu gusoza nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu ibijyanye n'ubutabera mubona abacitse ku icumu ubutabera bifuzaga ah, barabugezeho
Eh, murakoze biragoye kuvuga ngo wageze ku butabera eh, ku butabera bw'icyaha gikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi Eh, ubutabera umuntu ashobora kuvuga ngo yibwa ikintu iki n'iki eh, akabona ubutabera akagisubizwa ukavuga ngo ubutabera buruzuye ijana ku ijana yaburaga inka ye cyangwa iki n'iki yagishubijwe ariko ubutabera iyo wabuze abantu bawe usanga mu by'ukuri eh, eh, usibye uko amategeko yanditse ariko usanga uba ari igice kuko uwo muntu wabuze ntushobora kumubona n'ibyo wamukeshaga eh, biragoye ko wabibona ariko muri rusange icyo twavuga ni uko dushima ko igihugu cyakoze nibura iby'ibanze cyashoboraga gukora kugira ngo gitange ubutabera icya mbere ni uko rwose nk'abantu bafite amateka y'iki gihugu ikintu cya mbere cyadushimishije ni uku- ni ukubona icyaha cya jenoside eh, mu rwanda gu- gishobora gufatwa nk'icyaha gihanwa kigahanwa n'amategeko bikajya mu mategeko y'igihugu kikaba icyaha gihanwa abantu bakoze jenoside bagahanwa kuko eh, uko bayikoze ntabwo bigeraga batekereza yuko habaho ubutabera bagezwa imbere y'ubutabera hari byinshi rero eh, byabaye mu- mu- hari ubutabera twahawe n'inkiko gacaca eh, bwatanze umusaruro ugaragara buradufasha mu gihe gito ibisubizo biraboneka hari n'ubundi butabera butangwa n'inkiko zisanzwe nabwo eh, twarabushimye Eh, hari ibijyanye n'imanza z'imitungo ntabwo biragera ku rwego rushimishije hari ibyakozwe byinshi ariko hari imanza zitararangizwa dukeneye yuko za- zakwihutishwa zikarangizwa Eh, n'izindi manza mm, zijyanye n'imitungo y'abari abana eh, zitararangira zitararangira ugisanga hirya no hino mu nkiko ikindi nanone mu butabera kikiri ikibazo eh, ni izi nkoramaraso zinyanyagiye hirya no hino ku isi zasize zikoze jenoside aha mu gihugu ugasanga hari ibihugu bikibabundikiye bitabarekura bitabashyikiriza Nafta- na- ubutabera nafutari Eh.
aho ishakiye umunyamabanga nyubahirizategeko wayibuka umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndanyirago ngo ushimire cyane aka kanya waduhaye ngo tuganire ku bijyanye no kwibuka murakoze cyane
murakoze namwe nshimire namwe inshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema nshimire enjeniyeri jo na fatuma alimasi karara mukomeze mugire umunsi mwiza kubahunga ahubwo tubahumurize tubaremere icyizere cyo kubaho n'ejo